متازمات كوي إزويدي أمريكا mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikoro ku makuru uh, n'ibiganiro tubafitiye kuri isa muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri
ntabwo mu mitekerereze yanjye numva hagomba kuzamo guhangana ahubwo hagomba kuzamo gufatanya mu gushaka ibisubizo kugira ngo turebe ko mu rwego rw'umuryango ibintu byagenda neza kurushaho bishingiye ku mikorere n'imikoranire myiza mu rwego rw'akazi kacu uwo ni christophe uh, bazivamo icegera cy'umunyamabanga mukuru mushasha w'umuryango w'ibihugu byo muri afurika mu buseruko iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turegaruka ku mukanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko christophe bazivamo avuga ko kubona aturuka mu gihugu cy'u rwanda kitarabana ryiza n'igihugu cy'u burundi umunyamabanga mukuru aturukamwo bizotuma batumvikana mu nshingamateka christophe bazivamwo abona ko ahubwo anosa akaryo ko guterera ari mu kibanza cyiza kugira impari no kutumvikana hagati y'u rwanda n'uburundi bitorebwa umuti abivuze mu gihe aheruka kurahirira ku munsi wa kane uheze gutangura ayo mabanga ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
honorable christophe bazivamo aherutse kugenwa ku bicegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika w'ubuseruko avuga ko azi neza ibibazo umuryango ufise cane cane amatati ari hagati y'igihugu c'u rwanda avamwo hamwe n'uburundi buvamwo ambasaderi libera mfumukeko umunyamabanga mukuru wa EAC bagiye gukorana honorable Christophe Bazivamo avuga ko umuti w'ibibazo bihari atari cyo yita ubushotoranyi canke guterana amajambo kuri we kuzuzanya no kuja inama n'ingingo nivyo bizotuma be n'umunyamabanga mukuru baterera kugira ngo ibibazo biri hagati y'ibihugu bibiri bavamwo bihere ntabwo mu mitekerereze yanjye numva hagomba kuzamo guhangana ahubwo hagomba kuzamo gufatanya mu gushaka ibisubizo kugira ngo turebe ko mu rwego rw'umuryango ibintu byagenda neza kurushaho bishingiye ku mikorere n'imikoranire myiza mu rwego rw'akazi kacu nkaba niteguye rero gukorana n'abandi ko n'ubundi nemera ibijyanye no kuzuzanya kw'inzego nkemera ibijyanye no gusangira ibitekerezo kujya inama no kugisha inama cyaba gikwiye ni uko mu bufatanye mu rwego rw'ubunyamabanga habaho kuzuzanya no kujya inama muri gahunda yo kureba icyafasha kugira ngo ibibazo nyakuri bigaragare uko biri hanyuma n'ibisubizo bikenewe uruhare ubunyamabanga bukuru bwashobora gutanga burutange mu buryo bukwiye amenyesha ko uruhare rwiwe rubwirizwa kuboneka mu bibazo nk'ivyo kanatsinda ngo ni inshingano ziwe nubwo bitoroshe izi ni inshingano nshya birashimishije kuko bijyana n'icyizere kandi nkumva ko hari indi ntambwe muri gahunda y'imiterere y'imirimo kubera ko nari nsanzwe ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba nzi ibibazo bitandukanye bihari nzi n'uburemere bw'inshingano kandi ubwo nkaba niyemeje n'ubundi nk'umuntu uzi inshingano izo ari zo gukora ibishoboka byose kugira ngo uruhare rwanjye rube rwafasha mu by'ukuri mu gutuma imicungire gahunda zitandukanye mu rwego rw'umuryango hari icyakwiyongeraho igihe umushinga amateka bazivamo yarahirira gutangura aya mabanga mashasha y'icegera c'umunyonga mukuru wa yase ninampongeza sana mheshimiwa babivamo perezida wa tanzania john pombe magufuri ari nawe atwara inama y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yamwifurije ko umuzo wiwe wogira ico uhindura mu bibazo bihanze umuryango nina imani kuingia kwako kutaleta mawazo na maono na mtazamo mpya ku munsi wa kane uheze mu nama idasanzwe igira cumi n'indwi y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko aho umushinga amateka yarahirira gutangura amabanga yiwe i christophe bazivamo do solemnly swear that i will not yiyemeje ko azoyarangura atiziganije kandi adahengamiye ku ruhande na rumwe n'ubwo coba ari igihugu ciwe so help me god
shekarabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze claver kuri iyo nkuru mu burundi umurongo wo gutabariza utariha ijana n'icenda nturamenyekana mu ntara z'uburaruko abagendesha amakinga mu gisagara cya ngozi bavuga ko bagira amasanganya bakabura ikibatabariza indwi irangiye ishyirahamwe kwa rouge riri kumwe n'ayandi mashyirahamwe ane eh, ryayimaze rihimiriza abarongoye abandi mu buzi bwa leta n'amashirahamwe yigenga mu ntara z'uburaruko kumenyekanisha uwo murongo ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze nk'uko bimenyeshwa n'umuryango utabara imbabare croix rouge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haribonekeje ibiza n'impanuka vyinshi mu burundi nivyo vyatumye uwo muryango wiyumvira gushiraho ubwa mbere umurongo wa telefone wo gutabariza kubera ko uwo murongo wa mbere wari ugizwe n'ibiharuro vyinshi wariha kandi ukagora abanyagihugu kuwukoresha umuryango utabara imbabare croix rouge ufatanije n'ayandi mashirahamwe ane waci wiyumvira korohereza abanyagihugu mu gushiraho umurongo mugufi kandi utariha emmanuel kayengayenge ajejwe gutunganya ivyikoreshwa ry'umurongo ijana n'icenda w'ubutabazi utariha muri croix rouge yari mu ntara ya kirundo ku munsi wa kabiri asigurira abaserukira abandi mu buzi bwa leta no mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike imvo n'imvano y'uwo murongo iyi ndwi yose umuryango utabara imbabare croix rouge wayimaze umenyekanisha iyo nimero yo gutabariza itariha mu ntara z'uburaruko uwo murongo wari mirongo ibiri na zibiri bibiri n'indwi mirongo ine cumi mugabo uwo murongo tuwusubirije n'umurongo ijana n'icenda mu nyuma rero uwo murongo guhera mu kw'icumi urakora mugabo ntiwakora uko bikwiriye kimwe wari umurongo uriha uwutelefonye ko warariha icya kabiri wari umurongo muremure mu nyuma mugo tugahura abanyagihugu bikabagora ingene bawutabarizako icya mbere kuwufata mu mutwe biragoye umunyagihugu ashikiwe n'ingorane ntiyamara amahera muri telefone ugahura n'ikibazo mbega ico gikorwa coba gikenewe ijwi rya amerika ryegereye abantu bakunda gukenera ubutabazi kenshi nabunguruza abantu ku makinga bavuga ko bakunda kugira amasanganya kenshi bakabura ububatabariza twabasanze mu gisagara ca ngozi aho batubwiye ko uwo murongo atanu wo bari bazi abikuntu batugendera nabi tugize ingorane ntihagire uwo dutabazi hama kugonze uriko ura- uriko uratwara umukiriya ntihagire umuntu utabazi none mu gihe turose ubutabazi yakugonze uravundagara ngo mayibandanirize hariho umurongo croix rouge iherutse gushira ahabona witwa ijana n'icenda wo gutelefona ko wagusa utari hamwe bwo mu murongo mwari mubuzi ba ntabwo turatahura kabisa jewe umurongo ntawe twari bwumve twebwe misonzwe no kubanza kumenya ico wodufasha hanyuma tukamenya ingene tuwuhamagarako twabanje kumenya ico wodufasha uwo murongo musanze twebwe mu batagisivero benshi urabona yuko hari abo usanga ata telefone bafise hama rero iyo utagize nka tombara uca usanga hariho umutagisivero nk'iruhande yawe nyene yogufasha umwuwo mwanya nta bica bigorana nizigiyimana salvatore ajejwe kumenyekanisha umurongo w'ubutabazi utariha ijana n'icenda muri croix rouge asaba abaserukira abandi bamaze gusigurigwa akamaro kawo kuwumenyekanisha gushika kure n'uyu murongo rero n'umunsi waje kudufasha kugira twubahuke tuvuge twubahuke tuvuge ibitugoye genda rero mutumirire abo mwaje muserukira kugira bashobore gukoresha uno murongo bashobore kugira igikoresho cabo bashobore kuvuga umurongo w'ijana n'icenda rero uri ngaho kugira udutorere inyishu y'ivyo bintu vyose mu ntara ya kayanza merikiyoro nyabenda umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano n'imico kama avuga ko uwo murongo bamenyeshejwe muri iyi ndwi uje hageze tubona ko wari umu- uwo uwo murongo uje hageze mu ntara kuko twabona kenshi amagisida menshi abera impanuka nyinshi zibera mu barabara hari impanuka usanga ari iz'umuriro impanuka z'amagisida nk'uko twari tubivuga n'izindi cingwe i- iyo imvura yavuze ugasanga benshi bamererwa nabi rero twe turabona ko ari akarusho hano kandi bizotuma n'inkuru zishika kare kuko hari igihe basanga ari ibibera mu ma- mu makomine kanaka ku mutumba kanaka cyangwa mu gace kanaka bigateba mu ntara ya kirundo mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka n'ibiza bemeza ko uyu murongo uje kuborohereza akazi oppd ndizeye jean bosco arongoye ico gipolisi mu ntara ya kirundo ahubwo bigiye koroha kuko inomero twahora dukoresha ijana na cumi na gatatu abari bayimenyereye cyane bari abo mu gisagara cya bujumbura mugabo iyi y'ijana n'icenda abenegihugu izashobora kubafasha twebwe croix rouge na platiforme nationale bari basanzwe bakorana ako kazi eh, ka minsi yose k'ubutabazi twebwe tubona yuko ahubwo bizatworohera no gushika aho byahora bitugora gushika kuko abenegihugu bazotanga inkuru hakiri kare kugira uwo murongo uboneke umuryango utabara imbabare croix rouge wakoranye n'amashyirahamwe ane ariyo world vision oem ocha na caritas burundi bakoze igikorwa cyo kumvisha akamaro kawo amashyirahamwe yo gutumatumanako hakoreshejwe umuhora wa telefone maze nayo arabumvira arabafasha kugurura umurongo ijana n'icenda wo gutabariza utariha mu ntara z'uburaruko jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jambo siko kuri iyo nkuru amashuri amwe amwe afise uburaro mu burundi arafise ingorane z'amamatera yo kuryama ko mu gihe hasigaye iminsi mike umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utangure umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza n'iyo nkuru yakurikiranye
ushitse ku kibuga cy'umupira w'amaboko kiri mu bigo by'ishuri ryisumbuye ry'uburaro rya kiganda urabiye kure wakirwa n'amamatera yandagaye hasi ku isima menshi rwose ariko wegereye ayo mamatera ni nk'icitiranwa cayo amwe ariko ibiremo ayandi mishono inyuza abanyeshuri bagerageje gushirako kugira ngo bafatanye utumanyumanya umuyobozi ajejwe uburaro kuri iryo shure yabwiye ijwi rya amerika kuba ariko haba igikorwa co gupompa izo matera imiti yo kwica ibihere kuko vyinjiramwo vyoroshe rwose umunsi twahaca twasanze bamwe mu banyeshuri b'imvukira ariho bari bari baje mu birori vy'ukwiginana biheraheza ibikorwa vy'iterambere bakoreye mu mihingo itandukanye ya komine kiganda alice ndabihawe n'imana umunyeshuri wo mu mwaka w'icumi na rimwe mu gisata c'ubuhinga ni umwe muri bo namubajije uko yiyumva aravye izo matera buca aza kurarako ahubwo birateye n'ubwoba kubera abanyeshure murabona turi benshi mugabo imatera nazo ni nkeya usubiye kugaruka kuryama u- wiyumvira kugarutse kuryama ku tuntu turi aho ukuntu tureha urumva ufise n'ubwoba gose uwo mwigema anatwiganira uko yaryama mu mwaka w'ishuri uheze izi matera kubera ko ku mwaka uheze nko mu mashuri ya tuwaziyeme usanga zari nkeyi twaryama nabi gose kubera twarababara gose ku bibaho nka jewe nasanga ndyamye ku gace gatoya numva bimbabaza gose kubera usanga no kwiga bitagenda neza kubera uryama ukababara gose ugasanga nturyamye neza ugasanga no kuvyuka kwiga mu gitondo birakugoye kubera wari warushe kuno twaryama direntere na aduhaye akamatera gatoya twararyama dushashe yarakaduha tukagasasa hanyuma nyene tugasasa neza n'ishuka ugaca usanga kagera nko ngaha ku bisusu nyene ugasanga hepfo ku ntango nta gasigara uronka hepfo ku ntango wasasa ishuka nyene ugaca urekerana imisegetera direntere na yari yaduhaye imwe twarayiseguza iyindi nayo tugashira ku ntango benshi bararuha ugasanga baracererwa muri etide kubera kuryama nabi sialise wenyine ahita yarunguruka uduce tw'amamatera azoryamako mu minsi mike iri imbere nare irakoze buca aja mu mwaka w'icumi na gatatu mu gisata c'indome niko kuko ukuri uri kuraziraba nk'ubu buca tuja mu ishure no ku mwaka uheze hariho abanyeshure uje utevye baba bashobora kubura imatera ugasanga uryamyeho igitanda gusa kigaragara hariho imisegetera bari bazanye ngaho bonye kugira baduhe benshi abanyeshure benshi nibo baca basasa kugira baryameko no kwiga ntibashobora kwiga neza uca usanga barabe utaryamye neza uca usanga no mu ishuri ugumusinzira ntaheza ngo ukurikire neza ivyigwa ubukene bw'imatera kuri iyi seki iganda buremezwa kandi n'umuyobozi ajejwe ivyigwa Roger Gahungu twiteguye kwakira abanyeshuri bashika nko mu majana atandatu ariko turavye imatera dufise izoba zitwa ko zikomeye ntizirenga ijana na mirongo ibiri mu bisanzwe aho tworyamika abanyeshuri umwe babiri baryama ku matera imwe tworyamika abatarenga amajana abiri na mirongo ine ubuyobozi bw'ishure buvuga ko bigoye kwitega amanota meza ku banyeshuri bataryamye neza umwaka uheze twari dufise izi matera nyene zimeze ukuntu muga urumva uko umwanya uhaca niko ziguma zihera turabona neza ko tudashobora kubandanya du- dukora ibikorwa neza tudashobora kuryamika abanyeshuri kuko urumva umunyeshuri ataryamye neza kugira witege ko azana umwimbu mwiza biragoye abanyeshure basaba bishoboye kubaronsa imfashanyo z'amamatera uba babishoboye kweri dutera akamo leta yuko yo- yobifashe uko ishoboye kose kugira ngo turonke imatera ko urabona ni zikeyi muziryamye ko muri babiri bashobora gusanga naho nyine mutaryamye neza n'ivyo bitanda ari bito bito nazo nyene na zito zito zi- zarashaje mbere n'izihari babishoboye nk'umunyeshuri yoshobora kuba afise nk'imatera yiwe twosaba nk'abo hejuru ko boturungikira izindi matera tukaronka ingene turyama neza kugira twige turyohewe abayobozi nabo baca bafise icizere ko bazoteba hakaboneka ababasahiriza twebwe ikibazo cari kimaze kuvugwa kirashika no hejuru twari twasabye ko bodufasha ariko twararindiriye nta nyishu turabona ntitwatarizirwa turacarindiriye twibaza yuko akamo bagumye bakumva zote bakagira ico bashikako twagomba dusabe abantu bose babona yuko bodufasha Ah, duhereye nko kuri leta irabe igire kigoro turondere na nkenya hanyuma tufate n'abantu b'imvukira canke abandi babona ko bohagira ico bodufasha nabone baze batu- badutere agatucumu kumu twagomba dusabane n'ubushikirangaji bw'indero bwo busanzwe butujejwe budukurikirana muri byose ko aribwo bwogira uruhara runini mu kudufasha muri izo ngorane dufise ishuri ryisumbuye rifite uburaro rya kiganda riri mu yubatswe imbere y'uko Burundi buronka intara yo kwikukira ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane kuva hatanguye umugambi w'inyigisho w'ishuri nshingiro riri mu mashuri yakira abanyeshuri benshi rwose isomero rimwe usanga rimwe abana bashika ku mirongo icenda eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze loje kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira kino ni igice ca kabiri c'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro yi Arusha amaze imyaka cumi n'itandatu atewe k'igikumu abatumire ni babandi babiri Honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sabanyafurodebu hamwe rero na Pasiteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi uno munsi turabira hamwe n'abo batumire nimba vy'ukuri amasezerano y'amahoro yi Arusha agikenewe uno munsi Honorable Phineas Nigaba atangura gufata ijambo agaruka ubwa mbere ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu none twebwe ko duserukira imigambwe kuki nta n'umwe batumira Wo- wo- wobisigura gute E, ikindi naco ndashaka ndakubwire kugira ngo ibi bintu byizegwe hategerezwa kuba abanyamigambwe hakaba sosiyete sivile hakaba abanyamadini mbere hadishobotse hakabaho n'abandi bantu batuje hagati kubera iki biramaze kubera ko abarundi twinubana kuko iyo hageze ko twicarana haca haza induru hakwiye kujamwo umuntu yosuka mu mabisi bashaka ati barundi bicare hamwe nihaba hari ikintu bosura kumvikana cyo- kiba kiri mu mu biba giteye ibibazo gitorega umuti biciye mu mwumvikano Ngaruka kuri uwo muti ariko mbanze subire kwa Pasiteri Habimana ku bwawe basanze abahutu ari nka mirongo icenda ku ijana canke mirongo umunani ku ijana boca bagira abasirikare b'abahutu mirongo umunani ku ijana inyishu yabonetse mushinga nta ubihinduye ntugabuye mu moko nicyo gituma ucugabura umuntu ku muntu kwa kuti tugiye gutora ntajwi bandika ko n'iry'umuhutu n'iry'umututsi n'iry'umutwa ariko mu gisirikare ntibibaza yuko hagiyemo nk'abasirikare cumi na batanu b'abatutsi hakajamwo na mirongo umunani na bangahe b'abahutu boshobora gutinya ryaho nyabwoko ibyo ni ibyiyumviro bishaje twagendeye ko ibinjana bitanu aho ubwoko bumwe bwiyumvira yuko ari bwo karumara mugabo ujya uko ndabibona ngaho ibujumbura habimana ntembera n'amaguru n'uwonyica ni umuterorisite ntabwo ari umututsi ntabwo ari umusendede fudede ntabwo ari mu- mu- umuforodebo uwonyica ni umuterorisite umutama avuze ati tuzoba dusubiye inyuma mu gihe hari uwo hirahira agakora eh, kuri Agafuta arusha agafuta agafuta arusha oya arusha ntibayifuta nagiho ngaho nagushigikiye mugabo arusha harageze ko tuyikosora kuko si bibiliya ni bande bayikosora
lindira gatoya I- inyishu upfironka ubunyene arusha hagiyeyo jeseti bari abahutu uwavugwa cyane yari forodebo hagenda jedisi bari abatutsi uwavuga cyane yari iprona bavayo bazi yuko 2005 amatora aba abarundi swati batora iprona swati batora forodebo hatuhumvikane mugabo sinzi ukuntu byaje dinifaso mirakirezi nk'igitangara tuza tubona abarundi twebwe dutoye sendede fudede n'uyu mugwi nk'uno munsi uri kurakora gesi nshobora kuwutera ibyatsi jewe n'umunyamugambwe ngo ati ujya mugwi ntiwutera ibyatsi gusa jewe gendayo umbarire yuko batakumvirije kutavuze Agende ba- agende ndi umwe.
batamutumiye.
jewe ndu jewe ndi umwe nakuviriye ngaha ntawari yantumiye njya mu gasenyi i buganda mu cibitoki kwitumira mu rubanza ni bibi
oya urumva wewe uca umuvumvyi oya urumva wewe wewe none utantumiye gafeniyasi jewe nkashika iwawe ugaca umbonda ati eh uriya ni habimana uwari ahari wese yashyize urutoki hejuru si bajya bari bicaye imbere baza ngo wewe wewe wewe ni abanyagihugu batora nti genda we nakuvuge genda nakuvuge rero ni ukuri ge- nda- ndasaba abarundi ko twovuga ukuri kandi ukuri niko kuzodukiza rero uriya mugwi kujya byabaye 2005 abimvura ko batowe ntibatogwe uyu mugwi watowe n'abantu 69% ipurusa 39 zirenga ibyo ushikiriza rero umugura abyemera tuvugana ukuri kuvuga ngo amasezerano yarusha afutwe urabyemera kuvuga ngo ibwi- kuko bavuga ngo babifute Ega Senias kuva dutangura ntarananyumva iyo nyumva ntiwacunyagiriza yuko mvuga ngo amasezerano yarusha nafu none ko wemera, ko wemera ibyo ukora.
gato ujya mugwi utanga raporo ushikiriza ibyo abanyagihugu bavuze niwe uhagaze aho ujya mu guhagaze wowe urahagaze nawe niwe uhagaze gufuta amasezerano yarusha ndahagaze gute kandi ubwiye ko arusha uyifusa ubunyene uzoba nkuriye ko sente ntawe wemera rero ujya wabyumvise ujya mugwi ntawe wemera no sikuvuga ngo sindawemera none ko ibyo ibyo Reka ibyo kujani- utegeka reka nabyo wemera kujyaniranya umva yuko amakoro yiyarusha ndayemera inusu wabyumvise nkagira n'ibyo ngaya nawe feniyasi ushaka kubaka iki gihugu gira ibyo ushima muri uriya mugwi uri kurakora uyuhe umugwi uriya sende Uyuhe?
uyu nguyu uj- uremesha ibiganiro ngaha mu gihugu ndakubwire eh, mu- mutama yego mu cyubahiro cyanyu ujya mu gwi ntabyo uzoshobora kuko wagiyeho mu ntumbero atari izo ntuzobishobora kuko na jewe turi kumwe ngaho imbere ya imbere yawe uri kuranyagiriza ko navuze ngo arusha nayifute kandi kuva mu ntango ariko natangiye mvuga arusha ntibabivuze ku iradiyo umugutanze raporo abandi bantu bakabona iyo raporo baricara bande bakaj- Abo- abo bicaranye nibo ushaka kumenya rero abo bicara ni bande abo bicara aba bijejwe Ba- Medafeni, ugomba miliyoni 10 twese twicara aha aho turi kumwe ni bande bavuge ugomba miliyoni ushaka tubamenyere abo abo bicara ni bande abazokwicara abatowe muri uya mugwi batowe n'itegeko rya perezida ukaba rero utemera perezida je ndamwemera nk'umudemokrate nari nzi ko Frode mwatuzaniye demokrasi kugira ngo n'icyo udakunda No, rindira re- reka kunciramo n'icyo udakunda kemejwe n'abanyagihugu kuri purusa mirongo itandatu n'icenda nk'umudemokrate wowe uripanga muri cya kindi ugashikana ijambo ryawe mugabo umaze we kwikurukishira iruhande ebye urumugararije bagushira iruhande politike ntabwo kuba umuvumbyi bibaho politike ujyana ijambo ry'iwawe ibyo kuvuga ngo ugendere umuvumbyi kirazira muri politike wavumbye ninde yasite Oya, yabatumira.
jewe jewe ndi umunyepolitike Yababatumira.
ndi umunyepolitike nturi umunyepolitike Na- narabonye ubwo butumire nyene butangwa buta businywa ko na musitanteri aho umuntu ashatse Wa- atagushaka ntaguha bari abantu bari buzuye stade stade kubongabonga guseseka bose bari bafise
Rangwe rero tugaruke kuri arusha kandi Eh, Pasiteri Habimana uri kuravuga wamaze kuvuga ibyo ushima arusha ibyo uyinegura twari tugeze rero kuri iki kintu cerekeye uno munsi ku bwawe arusha wavuze uti ndiyofutwa none hohinduka iki muri arusha ku bwa pasiteri habimana jewe ntanga ikiyumviro nkagiha inzego yuko hariho inzego abirite zishinzwe icyo gikorwa ati nyamara kuri yarusha jewe mbona iki jewe mbona iki sinca afata inkoho amafirimbi ati nyamara tubihindura ku nguvu oya hariho ubutegetsi urabanza ukabwereka ukabwereka Bakwa- banyako mwicarana yabivuze aci kuri ayo makungu jewe amakungu uko nayabonye amakungu uko nayabonye ungirira ikigongwe kandi aho nta byinshi ndenza ko c'est la raison du plus fort ndasubiye kwa honorable Phineas ariko aravuga ati icyo uko arusha ifutwa twese muragihuriza ko nawe ntavuga ko yofutwa mugabo hari ibyo Nda- ndashi- ndashimye ko noneho a- agarutse sinagarutse no no no no agarutse oya Phineas ushaka ko tuganira Jerome ikiganiro ushaka kugihagarika si je sinkunda umuntu ambeshera ndiko ndavuga riva je sinagarutse ngira ngo kuva mu ntango nawe wasoma ngaho ko nanditse nanditse ko nejo tuvugana kuri telefone wambajije ngo iki mbe arusha ushaka kwifutwa nakubwiye ngo iki ntawofuta arusha kuko bafuse sentebe agafuta iki agafuta iki n'abambesha mbeshuza none ngarutse gute aha ku bwa Phineas niwe nari kwarabaza none arusha mwebwe iracyakenewe kujyanye n'iri uno munsi mu bisanzwe itegeko uko iminsi igenda bagenda baryadaputa bari- barijyana n'igihe ni kuva kiye gihe basezeranye hari ibintu byari bigezweho uyu munsi harashobora kuba harimo utuntu twohinyanyugwa nk'utuwe jewe nakubwiye icya mbere cyo gutegekanya rujya rwego urugero rwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ishyirwa mu ngiro y'ibyoba n'ibyo baba basezeranye ibi bintu jewe bijyanye n'inzego z'umutekano jewe icyo uko mbona ntiwukoreshwa ibintu by'igikenye abantu bo kwicara bakavugana kandi sibyo biteye ingorane mu gihugu
ibi bice mirongo itanu ku ijana by'abatutsi mirongo itanu ku ijana by'abahutu biteye ubwoba habimana vyogumuko jewe kubwiwanje mirongo itanu z'abatutsi mirongo itanu z'abahutu nta ngorane biteye n'abatwobosha bakajamwo kuko n'abana barundi nabo nyene Gu- gusa icyo icyo umuntu yihinyanya kikajamwo mugabo ibyo bitigira bya 50 ku 50 mbona nta kibazo biteye kuko sibyo siyo siyo siyo nkomoko y'ingorane dufise ni ikibazo ingorane no munsi rihe ingorane uyu munsi ingorane uyu munsi mu Burundi nuko abantu badashaka kuva ku butegetsi bagiye ku butegetsi bavuga ati nzobuvako nzobuvako ari uko Yesu aje tujye muri demokarasi y'ukuri apana demokarasi yo ku majambo ariko mu vyanditswe muri arusha muri ajya amasezerano nta vyohinduka je mvuga nti ibwirizwa nshingiro ni itegeko ri- ri- riruta yandi rikurira yandi mabwirizwa rikurira yandi mabwirizwa ariko ntabwo riri hejuru yarusha riri hejuru yarusha ukiraho nyene pastor habimana gatengo gace Eka rero ndakwereke ibwirizwa Nyakubahwa- shingiro Nyakubahwa ibwirizwa Jerome, rikurira yandi Nyakubahwa mabwirizwa ati igitugu kirakura ntigisumba izose ibyo ngibyo ati inyundo ntisumbiye bamubajije izosi ninde igitugu ninde ntiyabyishe
igitugu n'ibwirizwa shingiro izosi niyarusha izosi niyarusha ati igitugu kirakura ntigisumba izose ati ibwirizwa shingiro yigwiza guma ryibuka ko arusha ari umuvyeyi wacu ntabwo ryibuka hoya yose amategeko ntabwo usho- rekonvansi y'u Burundi leta y'u Burundi basinye ni nyinshi cyane mugabo konvansiyo hagati yande nande ega ko- hariho hariho habarundi bonyine bagize amasa hagati yabo bagize amasa hagati yabo ibyo by'amakonvansiyo n'ibindi bihugu ibyo cyangwa amaterete sicyo kimwe nakora byarusha c'est très différent abarundi baricaye bonyine bati ntabwo ari difera bisigure ntabwo ari difera bisigure iyo biza kuba ari difera nyakubahwa honorable fenias ntimwavi yarusha ngo mwicarire kwandika constitution mwayanditse kuko musanze yuko reza koro darusha zifise ikindi kintu kizisumba kutava ku butegetsi ngomba ndakubaze fenias kandi muze muvuga ukuri 1993 twebwe twari abatoyi dutora perezida ndede ndade twari imyaka itanu mwaze gushika kuri 1998 kuki mutageze kuri 1998 muti imyaka itanu yacu iraheze mwarabitanga amatora bajyare A- abantu bose bahunze none 2005 ko batabatoye 2005 twaremeye ntayashitse ntangwano yari ihari oya 2005 wari usigaye ugwana none wari usigaye ugwana mu byemeye ko hari usigaye ugwana wari usigaye ugwana ijambo uvuga ngo gutegura amatora wewe Bo- ibyo ngibyo Eh, wari gutya- mbona mbwira.
umwungu urutoki mbona umwungu urutoki Oya.
yari urutoki ndi kwenda gutunga Eh, oya.
wabyumvise Eh. Bangwe, ushavura udashavura Oya. Twishe ukuri.
Ye gusa Nico navuze- cishe abanyepolitiki.
na- navuze nti ko wumva Amasasa ariko aravuga intambara ko wumva ziriko murega ziragira uti ko abandi kirashe.
ngo banana ku butegetsi mwebwe kuki mutamara imyaka itanu nuko hari ibibazo kuki mutahura ibibazo byanyu mwebwe ntimutahura ibibazo by'abandi Kuri ivyo bibazo niho dusozereye kino gice cya kabiri cerekeye amasezerano y'Arusha n'imyaka 16 amaze atewe ku igikumu. Mu gice cya gatatu ari naco cya nyuma tuzorabira hamwe ibikwiye guhinyanyugwa mu masezerano y'Arusha. Jerome Niyonzima nongere nshimire abatumire twari kumwe nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike ntimuranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha.
inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru eh, twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro rero twari tubafitiye bigarukiye ngaha mwari kumwe kuri mikoro nanje mfite niyo ngabo washize hamwe ibi biganiro agafata n'amajwi arifatu arimas karara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika